muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero mudukurikire no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube na facebook ni kuri voa radiyo yacu naho murakurikira iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika iherutse gutangaza raporo ngarukamwaka ku burenganzira bwa muntu ku isi ku birebana n'u rwanda ivuga ko rutateye intambwe ifatika ugereranyije imyaka y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu iyi raporo rero yaravuga ku mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yemeza ko amakuru menshi yerekana ko inzego za leta zakoze ubwicanyi buciye ukubiri n'amategeko harimo no kwica abakekwaho ibyaha bataburanishijwe abantu kandi barazimira bakaburirwa irengero ku birebana n'uburenganzira bwa muntu muri rusange mu rwanda twabatumiriye maniraho innocent ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani visi perezida w'umuryango uharanira kurengera no guteza imbere uburenganzira bwa muntu mu rwanda ripoda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba kandi visi perezida w'urugaga rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira mu rwanda crado kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri maniraho innocent uretse ibyo ni n'umusesenguzi mu bya politiki n'imiyoborere mu karere k'ibiyaga bigari n'abatindiye rero mbazanire umushyitsi innocent uraho urakomeye
muraho neza cyane kamirindi turaho turakomeye hano mu rwanda mumeze neza
tumeze neza nta kibazo nyako twumvikana yego nagira ngo mbanze ngushimire byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika kuri ubu ku burenganzira bwa muntu ufitemo ubunararibonye ariko rero nagira ngo ngusabe tubanze twongere twumve iyi nkuru kuri iyi raporo ya leta zunze ubumwe za amerika ni mu ijwi ry'umunyamakuru wacu temisitokire mutijima
raporo ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ivuga ko mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga hasohotse inkuru zivuga ko polisi yishe abantu bashatse kuyirwanya igiye kubafata cyangwa bashaka gutoroka kasho ikavuga kandi ko indorerezi zayihaye amakuru ziboneye abapolisi n'abasirikare bica abantu bakekwaho ubujura kuri ibi raporo itanga urugero rw'umuturage wo mu karere ka bugesera wakekwagaho kwiba insinga z'amashanyarazi akaza kuraswa na polisi bivugwa ko yashakaga gutoroka minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ivuga ko nta raporo z'iperereza zashyizwe ahabona kuri iri yicwa n'ubundi bwicanyi busa naryo ku izimizwa ry'abantu raporo ivuga ko muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu nta makuru y'izimizwa rigizwemo uruhare n'abategetsi bo muri leta yabonetse nyamara ikavuga ko ubutegetsi ntacyo bwakoze ngo buperereze ku bibazo bikomeye by'izimira byabaye mbere yawo naho ku ifungwa ridakurikije amategeko ho raporo ivuga ko hari amakuru menshi y'ifungwa riciye ukubiri n'amategeko yagiye agaragara Ye yewe iryo hakaba ubwo riherekejwe no gukubitwa n'abapolisi ko guverinoma yaba yaragiye yifashisha iri funga rinyuranyije n'amategeko nk'igikangisho cyo gucecekesha abayinenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nayo iyi raporo kandi iragaruka ku itotezwa nyambukiranyamipaka aha ivuga ko hari amakuru yizewe ko leta mu buryo butaziguye kandi inyuze ku bandi bantu yagaragaje ugutera ubwoba cyangwa kwihimura ku bantu bari hanze y'imipaka y'igihugu mu bikorwa abo bakorewe nk'uko iyi raporo ibigarukaho harimo kwicirwa iyo baba gushimutwa gucyurwa ku gahato cyangwa se urundi rugomo abakorerwa ibyo ikavuga ko biganjemo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi baba mu bihugu by'amahanga raporo kandi yongeye kugaruka kuri porogaramu y'ikoranabuhanga ya Pegasus bivugwa ko leta ikoresha mu gutata abatavuga rumwe nayo ahivuga ko abakora ubuvugizi bongeye kuyimenyesha ko leta ikomeje gukoresha porogaramu z'ikoranabuhanga mu gukurikirana abayinenga haba mu gihugu no hanze yacyo ndetse ko nk'uko bitangazwa n'umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta Pegasus Project nomero ya telefone ya Kasiye Ntamuhanga utavuga rumwe n'ubutegetsi waburiwe irengero nayo yari ku rutonde rw'izakurikiranwaga n'u Rwanda rukoresheje iyi Pegasus nyamara u Rwanda rwo rwakunze guhakana ibirego by'uko rukoresha iyi porogaramu ku ngingo yerekeranye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza naho iyi raporo ivuga ko hari aho abategetsi bakoresheje itegeko rijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu gucecekesha abantu igatanga urugero rw'umuturage wa kangondo inyarutarama mu mujyi wa kigali ubufunzwe wasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa imyaka cumi n'ine azira kugereranya kuvanwa na leta mu byabo ntangurane na jenoside ku bwisanzure bw'itangazamakuru iyi raporo yagarutse ku rupfu rw'umunyamakuru ntwari john williams rwabaye mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri n'itatu ivuga ko nyuma yo kugwa mu mpanuka ya moto yabaye mu gicuku urukiko rwemeye ubwirege bw'uwamugonze iyi raporo ivuga ko hamwe no kwica umuntu utabigendereye mu rubanza ivuga ko rwabaye nta bagenzuzi bigenga bahari yewe rwaba rwaranaburanishijwe mu muhezo raporo ivuga ko nubwo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ritabogamye ku byo yise ibidasobanutse ku rupfu rwa john williams ibyo bitigeze biba
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ngibyo rero iby'iyi raporo yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ku rwanda niko se inosa wagira icyo ubivugaho mu magambo makeya cyane
murakoze cyane nkimara kumva iyo raporo icyo nabanza kuvuga ni uko igihugu cy'u rwanda ni kimwe mu bihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'uko n'ubundi cyasinye n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu rero hakabaho na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nayo ikurikirana ibibazo by'uburenganzira bwa muntu ndetse n'izindi nzego zihari zirimo polisi zirimo ribu zirimo n'izindi nzego zitandukanye n'inzego z'ibanze aha rero icyo navuga kuri iyi raporo navuga ko nk'umusesenguzi kandi nk'umuhanuzi w'uburenganzira bwa muntu navuga ko harimo amakabyo menshi harimo amakabyo menshi kuko urebye uburyo inkuru iteguye turabona twumvikane ko cya mbere iyo ni raporo bakunda gusohora kugira ngo ni buri mwaka yego ni buri mwaka kandi iyo urebye ingingo zigenda zisohoka usanga akenshi zigenda zisa iyo umuntu akubwiye ngo unkorera raporo ya odite ni urugero y'ubugenzuzi icyo gihe ugaragaza ko hari ibitagenda bigaragara ko wa wundi wagutumye abona ko uzahora ukenewe n'ubundi buri gihe niyo mpamvu urimo mvuga ngo harimo ibintu nkuru gusa harimo nk'igihugu nk'igihugu nk'ibyo tujya tubona kenshi tubona z'abaharanira nk'abaharanira uburenganzira bwa muntu tujya tubona ni uko usanga n'ubundi hari aho usanga umuntu yenda yapfuye ariko uwo muntu atishwe na leta agashaka abawukurikirana hashakishwa ninde wamwishe noneho birumvikana ko wa wundi wo mwinshi ataraboneka abene umuryango bashobora kuvuga bati nta burenganzira abantu bahawe uburenganzira bw'umuntu ikiremwamuntu ntabwo bwubahirizwa kubera ko nyine hashakishwa ninde wisharira kuko turemera ko mu bihugu no ku isi yose habamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi niba ari ubugizi bwa nabi bwabayemo hakabamo gukurikirana umuntu agasanga yishwe icyo gihe habaho gushakishwa ninde wamwishe icya kabiri ni bariya muvuga by'abantu bafunze abantu ikese zagiye zigaragara hano mu rwanda usanga ariko nkeka no muri bino bihugu byo mu biyaga bigari ariko hagaragaramo abantu bafungwa n'ubundi agatoroka wa muntu rero atorotse nk'ibintu byagiye bigaragara hano kubera kese z'abantu bari mu mitwe irwanya itavuga rimwe n'ubutegetsi umuntu agatoroka akajya muri wa mutwe noneho abantu bagatanga raporo ngo umuntu ngo yaburiwe irengero igihe kikazagera ugasanga wa muntu ari aha n'aha ukamubona kuri za yutubi cyangwa se ukamusanga arahana uguma ngo arahana ngo yagiye muri ya miti urwanya leta rero nimba wa muntu yaratorotse gereza akagenda uhita uvuga ngo yaburiwe irengero cyangwa se ngo umuntu yishwe igihe kikazagera akaboneka usanga ko bidahura so njye navuga ngo ntabwo mpa- mpamya na- n'ibiri mu iyo raporo sinanayihakana ijana ku ijana ariko nk'umuharanirizi w'uburenganzira bwa muntu hari ibyo umuntu abona by'amategeko biba bikurikizwa kandi urenze ku mategeko nyine agakurikizwa cyangwa se nyine umuntu yajya mu gihano ntagifate uko kiri agatoroka nk'uko yandi muvuga ntangizongera Mm.
ibi byo kubangamira itangazamakuru n'ibiki byose ngira ngo mujya munabona ni abantu ba- n'abateze umwuga w'itangazamakuru barafungura za yutube bakavugira bakagira gute ngira ngo ntabwo nabihamya ariko urengereye urengereye ubusugire bw'igihugu birumvikana arahamya Mhm. Nu- numva muri make aricyo navugaho hanyuma ubwo se mwebwe izi raporo ko muri muri muri mwirirwa aho ngaho nibyo mukora byo kugenzura uburenganzira bwa muntu nk'izi raporo iyo bagiye kuzikora babanyuraho namwe bakababaza
Eh, murakoze cyane njye nibyo bintangaza kuko usanga har- ba- babyita ngo ngo baba bakoranye ngo n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu mbese muri izo mpirimbanyi yewe yaba yenda ah, njye ku giti cyanjye kuko maze imyaka ah, kuva bibiri na cumi na kane kuva bibiri n'umunani ndi umuharanirizi w'uburenganzira bwa muntu nta muryango uranyuraho kuva bibiri na cumi na kane ndi visi perezida wa- wa wa rikodoro ntawe uranyuraho kuva bibiri na cumi na gatanu ndi visi perezida ntawe uranyuraho noneho nkibaza izo mpirimbanyi bajya kureba niba abandi bashaka kugenda ukegera umuntu yitwa ko ari umurakare muri kuri regime iyi n'iyi kuri leta noneho ukaba ariwe wifashisha kugira ngo ibikorwa bize kugira aho bigera numva rero ko muri make ntabwo banyuraho rwose nta n'uwo nzi banyuzeho ngo bigaragare inkuru zifatika nk'izi ahubwo ni kwa kundi reka nguhe ingero kamire Mhm.
urugero Mhm.
niba umuntu avuze hari muri raporo hari nabonye ngo ngo uwitwa anyesi nkusi nguwimana anyesi yego uriya munyamakuru ngo yaba ara- ngo yaba aragiye ngo ngo gusura imfungwa ngo ingura icyuma muri gereza ngo hanyuma ngo baramusaka ngo cyane ngo cyane nyine ngo bikabije noneho nkavuga n'ubundi wa- ugiye kwinjira muri gereza gusura umuntu natwe twese baragusaka ku mpamvu navuga z'umutekano wa gereza utagira ibintu ujyana mugatwika gereza cyangwa ukangiza ibyo muri gereza cyangwa ku mpamvu ku umutekano w'imfungwa muri rusange no ku mutekano wawe hatagira icyo bakabyitirira wowe urwo ni Mhm.
urugero ariko kikaba nk'iki nk'ikirego kikaba Ari- ikirego kigaragara ariko urwo urwo Hari rugero undi nanone mu- eh, yego ubwo se nk'urwo rugero mwebwe mu maraporo murabyandika
nk'urwo rugero rwo gusaka kubera ko natwe tujyamo bakadusaka ni ibintu tuzi nari mvuze ngo ku mpamvu eshatu baba basobanuye impamvu ya mbere ni uko ku mutekano wawe ku mutekano wa gereza no ku mutekano we ugiye gusura Mhm.
kugusaka ni ibintu byumvikana ujyanye iki Ni- hari hari aho usiga telefone kuko urumva ni umutekano uba ugiyemo hariya umutekano w'abashakisha bawe wa gereza n'uw'abantu ugiye gusura numva rero muri make kitaba ikirego aha ni urugero rumwe mfashe ye ariko hari n'izindi zihari hari n'izindi zihari ariko ah, ubwo ngubwo nk'urwo rugero utanze abavoka bo nk'umuntu ufunzwe afite umwavoka iyo avoka nawe agiye kumusura nawe baramusaka
agiye ni ukuvuga ngo we bagomba kumenya ibyo ujyanyemo Ah, kuko erega abanza bumva hano abantu bafungiye harimo harimo ni kominote nini ni abantu benshi ese winjiranyemo goroneri
grenade ukagenda ukayiteramo waba Eh, Eh, wenge- wera- winjiranyemo intwaro nakwenda mm, urumva ko wahita wangiza byinshi So, ni ngombwa rero ni ukugusaka winjiranyemo iki ugiye kureba doko ngiye kureba umuntu tu- ujyanye ibiki twereke ibyo ujyanye ariko ntabwo ari ukuvuga ngo barabisigarana ni ku mpamvu z'umutekano wawe uwagereza n'uwaba ugiye kureba mm.
ntabwo cyakabaye ikirego rero kandi ngira ngo no muri amerika hari mwese nta muntu aza ngo yinjire pour question de sécurité kereka hari ikoranabuhanga rirenze Mhm.
hahandi unyura mu byuma bakareba ko nta kintu ufite kiri bwangiza yenda umutekano w'ibyo ugiyemo ariko harimo amakabya nkuru rwose nawe kuvuga umuntu yapfuye birumvikana pe umuntu arapfa bagashakisha ninde wamwishe icyo gihe iperereza ritagira rigaragaza urumva nyine hakaba ikibazo abakekwa bagafatwa bagafungwa hakazagaragaramo umunyacyaha Mhm.
ariko ntabwo cyaba ari ikirego pe Eh,
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa muhire paul yanditse ibintu byinshi cyane bivangavanze ashyiramo za palestine ashyiramo za libiya avuga za ukraine avuga za afganisitani ngo- na za irake byose avuga ati mu magambo make ngo ibyo byose ntabwo tubivuga kandi duhora tubivuga mu makuru nabyo urugero ni nk'ukuntu netanyahu minisitiri w'intebe twarabivuze yuko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwamushyizeho impapuro zo kumuta muri yombi kubera iriya ntambara yo muri gaza we na minisitiri we w'ingabo z'igihugu turabivuga rero hanyuma ahubwo nyine muhire paul akavuga ati mwavuze se ku burenganzira bwa muntu iwanyu muri amerika nabyo duhora tubivuga hanyuma ati ibyo u rwanda bibarebaho iki muhire urasetsa rwose muhire ntabwo ushaka ko ijwi rya amerika rigomba kuri yo mu rwanda n'uburenganzira bwawe rata inosa hari icyo wabivugaho
bo murakoze cyane icyo nabivugaho ni uko n'ubundi mu busesenguzi ndenga u rwanda nkareba no muri ibi akarere k'ibiyaga bigari nkagerageza no gusoma n'izo nkuru muba mwatambutse ndetse n'ibitaro bihari hirya no hino bihagaze bite ariko icyo nasubiza uwo muvandimwe muhire ku rwanda urumva amerika iriya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ifitanye amasezerano yo gukora ubugenzuzi bw'uburenganzira bwa muntu mu bihugu ngira ngo ijana birenga ijana mu buri kwezi buri mwaka buri kwezi buri kwezi nako sori buri mwaka niba rero ayo masezerano ahari iyo raporo igomba gukorwa kandi mu bafitanye ayo masezerano n'u rwanda rurimo ni ukuvuga ngo iyo raporo nayo mu gusohoka n'ibyo u rwanda igomba gusohoka kandi niba umuntu yabwiye akareka kuri ugasanga raporo yasohoye irega igihugu kuriya urumva ko ni byiza ariko ijwi rya amerika naryo rigira nk'ijwi ry'abanyamakuru mugashaka kumenya ukuri guhari kumeze gute kuri raporo iba yatambutse reka rero nyako wamuhira rwose muvandimwe niyo mpamvu ntabwo wabona iri raporo wabona ari nk'amaraso wabona nkaho ari igihugu kitabaho rero kugira ngo ijwi rya amerika rikenere igisobanuro ni ukugira ngo dukuremo iyo konfuziyo y'ukuntu baba barasomye iyo nkuru ijwi rya amerika turaganira na maniraho innocent mu magambo make ni visi perezida wa riporodoro akaba na visi perezida wa karado maze rero inosa nk'uko ubizi nyine iki kiganiro ntabwo ari icyawe jyenyine nanjye twenyine ahubwo ni icyawe n'abanywanyi b'ijwi rya amerika niyo mpamvu nagira ngo nyemerere ngo uhamagarire iradukunda emmanuel iradukunda we
karame karame urahora urakomeye
nawe ndakomeye kigali mu rwanda kicukiro yewe uhise uvuga uhise ubwira amaniro wawe uherereye ni uko gusha ku ngingo rero
yewe iyo raporo ntabwo ndi kuyemera habe na gato nubwo amanura aho ari kuvuga ngo abayemeraho igice kimwe kuko nta kuntu wambwira ngo baraza gukora ubucukumbuzi batabanje kuganiriza bamwe mu bayobozi baba bakuriye abanyarwanda urugero ntabwo wambwira ngo nimba nawe ubwe batabanje kumuganiriza nk'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu ubwo se amakuru bayakuye he urugero nanone niba bataraganirije urugero nka minisitiri wa minubumwe se cyangwa nka minisitiri w'umutekano mu gihugu se ndabasobanurira uko umutekano uba wihagaze mu gihugu nawe kuvuga ngo abantu ngo barabarasa niba umuntu ari mufata urugero umuntu yishuza umuntu cyangwa bamufashe yibye ikinga aravuze ngo reka ajye kuzerekana ajya kujya ashatse kurwana ashatse kwandurana intwaro ubwo se uwo muntu nabona wakitabara gute kandi itegeko rimwe rivuga ko uri mupolisi cyangwa umusirikare atabarwa n'intwaro afite mu gihe koko asagariwe rero nicyo navuga ariko bajye bacukumbura babanze babaze abayobozi bakuru nk'uko tubifitanye amasezerano nk'uko nawe iwabo muri amerika ibibazo by'umutekano ni byinshi kuko niba n'abapolisi niba mu muhanda batukanira abantu ntihagire abantu babakurikirana nabyo biba ari ikibazo gikomeye ariko afurika bakaza kuducukumburamo kandi iwabo nta muntu ubagenzura nyine natwe nacyo ni ikibazo kiri mu isi nanone oya uwo nguwo uvuze watsikamiye undi ku ijosi ni umupolisi witwa shaveni amategeko yaramukurikiranye baramukatiye yaburanye no ku nzego ebyiri urwego rwa leta n'urwego rw'igihugu kuko hano inkiko hari iziri ku rwego rwa leta ubwo rero nyine ku rwego rwa leta ya minnesota baramuburanishije hanyuma rero no ku rwego rw'igihugu federal federal nabwo barimo kumuburanisha kubera guhonyanga uburenganzira bw'umuturage busanzwe bita droit civil mu gifaransa nuko urakoze iradukunda ye inosa hari icyo wavugaho kuri ibyo bitekerezo bya iradukunda emmanuel uri ku kicukiro
murakoze cyane nagira ngo nshimire iradukunda emmanuel rwose ibyo avuze ni ukuri ni nabyo navuze njye ntabwo navuze ko iyo raporo nyemera ahubwo navuze ko umuntu uyikora aba afite izindi nyungu agamije ku wamutumye kuyikora ariko ibyo avuze niko biri urugero yenda nko muri raporo eh, hari aho bavuga ngo ngo indorerezi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ngo bakomeje gutanga amakuru ku ku gipolisi gikoresha iyicarubozo ahangaha njye nkavuga ngo ubundi iyo ukorera umuntu ureba icyo akunda ukaba ari cyo witaho kumuhamo raporo ni ukuvuga ngo kuko baza mu bufifiko nk'uko nguko mu gutara ayo makuru bafata ba bandi bafite ibibazo bakaba aribo begereza bakabaha amakuru nk'aho banenga ubutegetsi buriho bakayifata ko ari ukuri reka rero ko ibyo iradukunda avuze niko kuri bakwiye kuza bakavanga ariko ubundi ninjya mu rwanda ndahasanga nde nk'uko nawe kamere n'ubabuze reka mpamagara umuntu uba ukora muri domene Eh, nimba ngiye mu rwanda ndahasanga nde twariwe tuvugana aho kugira ngo ugende ubwire ba bandi bitwa ko ari abarakare noneho bakubwira iby'uburakare kandi barenza ku makosa bakoze yatumye bafatirwa i- inya- ibyatumye baba abarakare numva rero ibyo iradukunda avuze nibyo ah, niko nanjye ndamushimiye ku gitekerezo atanze ijwi ry'amerika noneho duhamagare hakizimana hakizimana we hakizimana urakomeye uraho urakomeye gusha ku ngingo gusha ku ngingo ntabwo dufite akanya karekare tudatwara umwanya abandi banywanyi b'ijwi ry'amerika twese umwaka mushya banza ubwire umutumirwa aho uherereye
ubu ndi imyanya mu murenge wa busoro mu murenge wa busoro n'ubundi ye ni mu majyepfo y'u rwanda muramyabonera mu- ni mu majyepfo y'u rwanda
Mm.
Eh, ariko bo icyo navuga icyo navuga nje izo raporo izo raporo amerika iba yakoze ntabwo numva ko zobarizwa ubundi ba- amerika igendera ku ki i- ikora raporo ku kizo ku bigendanye no mu rwanda ese baba bafite inyungu ki ku buryo bakora ibintu nk'ibyo ari byo kuma kuri izo raporo bakabishyira hanze Mhm.
murakoze ye nuko hakizimana efurone nawe urakoze ijwi rya Yego, kamere ndende. nari ngukumbuye cyane nuko nuko ndagukunda nanjye kandi ubutumwa ujya uny- ujya unyuza ku bandi banywanyi ah, ku ba- ku bo dukorana bara- babungezaho nuko ndagushimiye inosa Yego, murakoze nimba ujya ubwumva rwose iki ibitekerezo rero bya hakizimana efuroni w'ibusoro wagira icyo ubivugaho
Eh, murakoze cyane icyo hakizimana abajije ubundi raporo ntacyo yari raporo ikozwe nka raporo y'ukuri nta kintu yari itwaye bituma nibura biriya- biriya bihugu ah, bikomeye bigenda bimenya bisangira amakuru y- y'uburenganzira bwa muntu ku isi ikibazo kizamo ni uko hari ibyo bashimye muri iyi raporo hari ibigaragara ko bashimye byiza ngira ngo n'iriya nama ya commonwealth yabereye i kigali barayivuzeho nubwo ba- bayishima nubwo bashatse kuyi- ikindi bayiganishaho ariko ariko urabona ko barayishimye ikindi ni ugushima hari hari raporo y'ibyiza bashimye u rwanda rwagiye ruteramo intambwe rwagezeho ariko noneho ikibazo hakizimana afiteho ni ukuvuga ngo iyo raporo kuki izisenya kandi ikanavuga ibitari byo igashaka nko gutesha agaciro i- i- leta iyi n'iyi bakoreye raporo reka rero ko biriya bizamo ari inyungu z'abantu bafite inyungu mu giti ku ruhande rwabo ah, umuntu atamenya ariko ubundi yaba ari raporo yaga- yavu- yagu- yagaragaza ukuri ndetse yavugaga iby'ukuri hakabazwa abo bireba hakabazwa abayobozi bakadefandi bakagira icyo bavuga kuri iyo raporo igasohoka ari raporo yemewe itari mu mafifiko nta kintu raporo yari yitwaye kwituma nabi n'ibihugu bisha- bisangira bikamenya ibikorerwa mu bindi bihugu numva rero muri make we impungenge yavuze avuze ni, igihu- ni, ni raporo mbi iharabika akibaza impamvu iyo raporo bayikora ubundi nka bande ariko ubundi baramutse bayikoze mu buryo buri porofesiyoneri iyo raporo nta kintu yaba itwaye ijwi ry'amerika noneho duhamagare kagabo In- kagabo vincent nawe nari ngiye kumwita inoseni kagabo we kagabo urakomeye
yego ndakomeye wabwira umutumirwa aho uherereye
Eh, nitwa kagabo vincent nibereye mu karere ka gasabo yego
Mm.
ni mu mujyi wa Eh, kigali nashakaga Eh, ni mu mujyi wa kigali Mm.
rero nashakaga ku nendage ntabwo nemeranya n'abo bantu bakoze ubwo bushakashatsi bitewe n'ibyo akenshi amerika muri iyi minsi mbona wenda bikwiye kugenda neza n'u rwanda Mhm.
Eh, twabonye twabonye twabonye muri iyi minsi yashize mu gihe cyo kwibuka ibyo amerika yagiye itangaza ku rwanda bi- bita- bitagaragaraga neza ariko njyewe icyo wenda nashakaga kubaza n'umutumirwe si wenda nta kuntu twabona wenda hari ikibyihishe inyuma ugereranyije n'aya ma- n'aya matora twegereje kubera ko ko iki gihe cy'amatora akenshi turi kubona imvugo ibiki ndetse ibintu byose biri kuza bishinzwe u rwanda nibyo nibyo- nibwo biri kuza muri iki gihe twegereje amatora nta kuntu yabona wenda byagiramo ingaruka ku matora
reka agusubize uko abibona abona wenda naho byaba bihuriye ye urakoze cyane kagabo we
urakoze cyane kagabo Vincent muvandimwe ubundi eh, nk'uko ubivuze iyo urebye iyi raporo uko ikoze ubona ko ah, ikibi cyihishe inyuma umuntu yavuga ni nko gutesha agaciro iyo iyo leta leta y'u rwanda ugasanga amerika ira- irayikorera raporo nka kuvuga ati raporo nizamuze kuvuga nabi icyo gihe nyine uraba utaye agaciro ariko nk'ubu mu bizwi leta y'u rwanda n'uburyo iyobowemo n'uburyo abanyarwanda babayeho ubundi ntabwo ari kuvuga kamirinde ahubwo ari gutanga ibitekerezo n'abanyarwanda iyo haba hari ikintu ki- cy'ukuri kiri muri raporo banavuga bati hari umuturanyi duturanye kuko abo ngabo baba bavugwamo ni abavandimwe ni abaturanyi ni abo tuzi umuntu yaba ahamya ati runaka ariko igihari kuko nta kivugwa ngo njye ngihagazeho ko ari runaka birumvikana ko ari raporo ah, ishaka gutesha agaciro igihugu ariko nta kintu byagiraho ingaruka ku bijyanye n'ibikorwa bya politiki biteganywa kuko buri gihugu kigira uburenganzira bwacyo kikagira uburyo gicunzwe abanyarwanda bafite ubudasa bwabo nkeka yuko nta kintu byahungabanya na kimwe mu mitekerereze no mu mipangire ya politiki y'igihugu no mu cyerekezo igihugu gifite rero numva nakumara impungenge kagabo vincent humura ibi ngibi bibaho iyo umuntu aguharabika agashaka guharabika ariko afite izindi nyungu behind ariko humura nta kibazo kindi byatezamo cyane cyane ko n'abari gutanga ibitekerezo ari abanyarwanda bari mu rwanda batagaragaza ngo hari kesi iyi n'iyi tuzi duhagazeho ahubwo nabo ubona ko ari uko batunguwe n'iyo raporo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira rero ku burenganzira bwa muntu mu rwanda umutumirwa n'imaniraho innocent ni visi perezida wa riprodor akaba na visi perezida wa crado mu magambo makeya intandaro icyo twahereyeho iri buriro mbese ni raporo ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yo mu bihumbi bibiri na gatatu ivuga rero ku burenganzira bwa muntu mu rwanda ntabwo ari iyo raporo ntabwo ivuga ku rwanda gusa ariko mm, twavuze no ku burundi twavuze no ku bindi bihugu biba ku bihugu ijana Eh, Eh, biba ku bihugu ijana yego no ku- no muri radiyo rero- rero- no muri radiyo ijwi ry'amerika twakoze n'ikiganiro nyine ku burundi icyo gihe twaganiriye na perezida wa ligue iteka mu magambo make rero hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa david innocent niyo mazina yatwa- yatwoherereje kuri facebook voa radiyo yacu ndabona ari muri zambia david we yego
ya Ura- haro urahura akomeye andi mazina yawe kuko aya ngaya ari amatirano ya kizungu gusa nta zina
oya niyo mazina yanjye ayo ngayo nibyo
eh nta zina rya so na nyoko wifitiye
bo izina na mfite ni manuweli david innocent emmanuel
eh
uri muri zambia
ni muri zambiya ariko nduva uvuga ikinyarwanda uri umunyarwanda
eh ndi umunyarwanda ni uko gusha ku ngingo
Mm. ikibazo ndimo muravuga biriya by'umuryango biriya binyamakuru byagiye byandika nibyo Bi- ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ha mu rwanda nta buhari rwose kuko iyo urebye ukuntu inzego za hariya zubatse zubatse kubera ko umuturage wese wamenya aho ari n'aho aherereye ni ukuvuga ngo gahunda za leta iyo utazitabiriye nta ga- nta serivisi ya leta baguha kubera ko baba bakuzi urabona ko umudugudu ubwawo nyine umudugudu uba ufitwe abantu nk'ijana ubayobora aba azi abari mu mudugudu wiwe rero no ku n'ibindi bavuga byo gushimuta byo kugira bi- birahari biriya ni ibintu badashobora kuvuga ko ko ibyo bintu ah, ah, ah, ari ibinyoma nibyo birahari birazwi ko bashimuta abantu abantu bakaburirwa irengero kubera ko kiriya gihugu ni gitoya bakoze icyo bita imidugudu iriya midugudu ibabasha kugera ku muntu uwo ari we wese bashaka ariko se Ushobora niko kuyihishamo.
niko niko david we i- i- Eh?
ibyo- ibyo ngibyo uvuga ngo ubutegetsi bumenya aho Eh.
umuturage atuye ikibazo ni iki ubu se kumenya kumenya aderese yanjye Ibintu bavuga buretse buretse byo buretse ku- byo guhungabanya ah, i- iki- ubu- uburenganzira bwa kiremwamuntu nibyo birahari kubera ko inzego uko zubatse ukuntu bazubatse bazubatse ameze nk'akantu kameze nk'akadugudu umuntu wese ajya kwisa- akisangamo arimo nta ntawe ushobora kuhakikira isaha Bamwe n'icyo bifite ibihugu bagushatse Yego.
yinjira iyo Yego.
ugeze mu mudugudu wamenya uwinjiye umudugudu arinde David Noneho we, reka ugasanga ngushimire.
n'iyo uvuze ikintu ugasanga hari ikintu hariya mu rwanda bubatse buri wese akagutanga akavuga ngo uyu kanaka yabuze iki yavuze iki david we kubera ko za nzego Aha.
reka ngushimire kubera ko ibyo ngibyo by'ubutegetsi uko bwubatse n'aho ngaho uri hari ubutegetsi uko bwubatse nabyo wabitubwira tubonye umwanya reka tuzanawushaka ahubwo nabyo bitubwireho ahubwo reka umutumirwa ahite nawe agira icyo avuga kuri ibyo ngibyo kuri ibyo bitekerezo byawe ndagushimiye cyane
Na- murakoze cyane kamirindi ngira ngo wari umushubije ariko icyo nabanza kumubwira icya mbere ari hanze y'igihugu cy'u rwanda ni umunyarwanda utari mu rwanda ntabwo nimubajije impamvu zitumye ari hanze ashobora kuba yaragiye ahunze igihugu akaba arimo akivuga nabi uko ashaka ariko twebwe turi mu rwanda niba ndimo ntangaza aya makuru ku- ku ijwi rya amerika isi yose nyumva ndi mu rwanda ubwo burenganzira mbuze ni ubuhe niba hari abavandimwe bari gu- kuri telefone bakavuga ibyo bashaka igihugu cyose isi yose yumva uburenganzira babuze ni ubuhe So nagira ngo mubwire rero azaza arebe mu rwanda uko bimeze izi ni inzego z'ubutegetsi nk'uko mwabivuze ariko kumva ngo hari sitirigiti ihari ngo hari akarere umurenge akagari umudugudu ntabwo bivuze ngo umudugudu ngo wegeranye abantu bakeya umudugudu nyine ni, ni, ni nk'uko abantu utuye muri za karitsiye ngira ngo namwe muri amerika ngo ari umushubije ariko umuntu wese azwi ngo runaka ab- abarizwa aha n'aha mu nzego z'ubuyobozi niba batumije inama hari ababa bagiye ku kazi hari ababa bagiye gu- gukora indi mirimo hari- hagari itegeko gutya hano ubwo watumira abantu bose ngo uzababone rero nkeka ko amakuru afite ntabwo ari ukuri mu rwanda haratekanye kandi mujya munabyumva cyangwa azaza narusura rebe mu kuba by'iterambere bihari kandi dufite uburenganzira ntabwo rero kuvanga abantu ngo ba- bari ahantu hamwe kugira ngo ubone uko bakoresha ibyo udashaka ntaho bihuriye rwose nyakubahwa kamirindi rwose nawe ibyo warumubwiye nibyo rwose buri gihugu gifite uko inzego z'imitegekere y'igihugu kandi buri muturage nawe afite inshingano abazwa n'uburenganzira ahabwa n'amategeko
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite bizimungu jean claude bizimungu we bizimungu Karame, uraho urakomeye
turakomeye turakomeye nta ribi ye bwira maniraho aho uherereye
imerereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo njye ndi mu karere ka masisi yego
yego karibu Eh, na- icyo nashakaga kuvuga Mhm.
eh, ni ukuntu aje kuvuga ngo iriya raporo ntabwo bakagombye kuyikora batanyuze ku bayobozi buriya hari impamvu ituma nabo batanyura ku bayobozi ntabwo ushobora kunyura ku muyobozi ngo akubwire uko ibintu bihagaze muri make mbese ngo abe yakwireka ahubwo hari ukuntu babikavaringa bagashaka bagatuma bimwe ha- bisa nk'aho bitamenyekana niyo mpamvu kuko ntabwo iyo raporo naho ntayibeshe nabo ni abagenzuzi bafite ubwenge
yego ariko hagati aho ngaho ntabwo ari umutumirwa nako ntabwo ari yego ni umutumirwa maniraho inosa ntabwo ari we wavuze yuko abategetsi batababaza ahubwo ni kagabo wabivuze wo mu Gasa- wo muri wo mu- Eh, wo mu gasabo Kicukiro, gasabo Eh, nuko bizimungu ndagushimiye ijwi Yego, rya amerika namwe murakoze ye ye- niko se inoso aravuga ati nabo bazi ubwenge ntabwo ba- ntabwo ari abasazi
yego usibye ko n'umusazi asarakoga ku ijambo ahari rimwe na rimwe niko abanyarwanda bavuga Nuko, ye noneho ubwo ahubwo byo wabivugaho Icyo iki navuga- yego yego Mm.
yego icyo navugaho ah, ubundi reka tujye mu biri logike tuvuge mu by'ukuri nimba niba ngukoreye ikoze raporo icya mbere ngomba kugaragaza raporo yakozwe nande noneho narangiza nkavuga ngo ngiye kuganira n'abavugwa muri iyo raporo kugira ngo narishi agaciro amakuru urazi n'ibiko z'ubushakashatsi urabizi rero icyo yashatse kuvuga cyo ku bayobozi nta bagombaga kwerekwa raporo bakagira icyo bayivugaho mbere y'uko isohoka ariko nanone umuntu akananenga uburyo yabayemo korekiti iyo raporo yabonetsemo ndumva naguhaye ingero yenda ntabwo yari yakurikiye ariko niba batafashemo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ngo igaragare mu batanze amakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu batagaragayemo urumva niyo mpamvu turi kunenga iyo raporo y'uko yakozwe no ku nyungu z'abantu kandi navuze ko urebye iya bibiri na cumi n'icyenda na bibiri na makumyabiri ukagera n'iya makumyabiri na gatatu iri na kabiri iri yasohotse usanga n'ubundi ibintu bigenda bivugwa ni nk'aho ari bimwe bigaragara ko ariko nta gisimburana nta kiba kizima cyane kiba cyakosowe mbese muri rekomandasiyo ziba zatanzwe nkeka ko aricyo namubwira nicyo mugenzi wacu wa kicukiro cyangwa gasabo bashatse kuvuga ye hanyuma ubundi raporo yuko uri umuntu raporo byiza wakayimunyujijeho akareba icyo yakubwira kuri ya raporo ugahita uyemeza ko ari raporo y'ukuri
yego hari n'umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa niyo l niko yanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika ati usa tubigire hose nibo bakora neza u rwanda ni igihugu cyigenga bityo mukwiye kubaha imikorere yarwo nk'uko ntawe ujya kureba ibibera iyo muvuga niyo niko yanditse kuri facebook niyo mazina yatanze nta kindi yatanze nuko ati amerika tubigireho nibo rugero nibo bakora neza aho ngaho hari icyo babivugaho
murakoze cyane kamerine ngira ngo icyo yavuze ubundi buri gihugu buri gihugu kigira ndahamya ko ibihugu byose biharaniye bihuriye ku burenganzira bwa muntu none na amerika ni uko ariko noneho impamvu habaho amategeko ni uko habaho ibyaha kugira ngo harimo gukumira no guhana ibyaha rero nta gihugu kitabamo ibyaha kandi iyo kibayemo ibyaha cyagahanwa ari umuryango we ari abamukurikirana hari abitwaza cya gihano ku nyungu zabo bwite ku ruhande aha rero navuga ko amerika si ikora neza ko nayo ifite ibyaha ifite amategeko ifite abanyabyaha ifite n'abakora ibyaha nyine rero iyo ni uko ari wa wundi ugufiteho ijambo iyo umuntu afite ijambo ryo kugenzura nyine gukoraho icyo ashaka rero nk'igihugu nyine kimwe mu bihugu bikize ku isi urumva ijambo ryacyo riraza baraje bakora raporo bashaka bavuga bati ntitwitange zumvikana ariko ndakeka leta zose zifite ubushishozi nta muntu wivanga mu busugire bw'ikindi gihugu nabo barashishoza rero nabo bafite ibyo babazwa noneho bakaza gukora ijambo natwe wajyayo kubevariwe aho ngaho niho nagira ngo urimo uvuga ku gatekerezo kanje wigeze kuvuga yuko nyine izi raporo leta zunze ubumwe za amerika izikora kubera amasezerano ifitanye n'u rwanda by'umwihariko kubera ko ari u rwanda turi kuvugaho ubu ngubu none se muri ayo mategeko ni amerika yemerewe kuvuga ku rwanda gusa u rwanda ntabwo rwemerewe ntabwo rufitemo ububasha n'uburenganzira bwo kuza kureba kugenzura uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri amerika kuko amasezerano amasezerano agomba kugira uburenganzira yego hahandi yaba umugabo nyine uvuga ati ngewe ugomba kunyumvira biturutse mu mateka muri ngira ngo hari n'iyi raporo ya mirongo itatu na gatatu ahari niba ntibeye ishobora kuba isohora rero bitewe n'amateka umuntu aba yanakoresheje kugira ngo ayo masezerano muzasinyane ubwo aho niho wahera ugira twebwe ntabwo twajya kubagenzura ariko natwe dufite iyo rayiti ubwo burenganzira tukajya kubagenzura natwe twabona raporo nk'iyi itangaza ariko ikibazo wajya kuyitangaza ugasanga ahubwo igitutu kikuri hejuru ngo wiyitangaze aha ni hahandi bajya bavuga ngo mbese umuntu ugaragaza ko ari umugabo kuruta undi ariko ubundi muri rusange ibihugu byose ni bimwe niyo mpamvu habaho amategeko kubera ko hari ibyaha kandi hari abanyabyaha kandi iyo uharya umunyacyaha ntabwo umuryango we wishimye niba aribyo navuga ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uburenganzira bwa muntu buteye bute umutumirwa n'imana iraho inoso mu magambo makeya ni visi perezida wa riporodoro akaba na visi perezida wa karado kuri telefone dufite irarinda baraka irarinda we
yego harya baraka ntabwo bivuga amahirwe
yego aha nuko bwira umutumirwa aho uherereye
murereye mu rwanda
mu kahe karere iherereye mu rwanda mu karere ka rwamagana ni mu burasirazuba guca ku ngingo iratabaye imbaraga ariko nitwa mani rambona afurika eee ni ukubera kuba dukurikiza uko uba wanditse kuri facebook
yego reka mbanze nshimire rero uwo mutumirwa wacu mwadutumiriye nkomeje ku ijambo ubwo ngewe uko mba mbibona iby'uburenganzira bwa muntu hano mu rwanda na cyane cyane nka ni rwamagana nka ni rwamagana rero ibyo bintu ibi ngibi by'uburenganzira bwa muntu ntabwo biba byubahirizwa ku buryo ku buryo umuntu yabibona akavuga ngo ibi bintu kuko birubahirizwa nk'urugero hari nk'ibi bintu bajya ibyo bita akagari sinzi niba mubizi bivuga ngo ushobora nko gukora mugashamirana n'umuntu noneho mwashamirana n'umuntu kwa kuvuga ngo njye batujyanye kutwumvikanisha ba bandi babashije gucungera abo bantu nyine kugira ngo batongera kugira ibibazo bagira n'abageze nko muri ako kagari ahubwo hakugira ngo babumvikanishe cyangwa barebe ikibazo bafite bo bagahita babajyamo bakabakubita abakabarinze bakaba aribo bagira bati bakaba babajyamo bakabakubita mani rambona ibintu rero nk'ibyo ngibyo mani rambona hari ibyo wigeze ubona ibyo ngibyo uri kuvuga hari uwo hari abantu wigeze ubona byabayeho
ibi ngibyo ngira nabibonye ndabizi ndabizi ni ibintu ngira nabonye n'amaso yanjye uwabibonye nka ryari nimba wibuka neza
ntabwo ari kera icyakora ni mu mwaka ushize ni umwaka ushize nko mu ntango z'umwaka nyine mu gihe biba bikiri mu minsi mikuru azi ko abantu bishima cyangwa se bakanarakarana ibi ngibyo bikunda kuhaba na cyane cyane nko mu kagari aho muri aka kagari nko mu kagari kitwa ntebe ibyo bintu bikunda kuba byo guhohotera abantu gutyo gusa nyine kubivuga no kubura aho umuntu abicisha kugira ngo wenda banabivuga ntagire n'icyo bitanga bigakomeza bikabaho gutyo
none se nivanze nivanze kugira ngo nshyireho agakeregeshwa kanjye kuvuga ngo ntabwo uba ufite uruvugiro izo nzego nizo zonyine nta rundi rwego wakwitabaza ntabwo wakwitabaza n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikajya kureba
nabasha kuvuga kuri ibyo yego
iyo uvuye nko muri ako kagari ukazamuka ukagera nko mu zindi nzego nko ku murenge bwo babasha kukumva ariko mu gihe ukiri aho ngaho uraboreza igufwa ibyo ni ibintu nzi bikakuberaho nabi ariko iyo bagukuye ugashima imana ukahava ibintu bigenda neza yeee mani irambona ndagushimiye cyane yego yego nuko mani iraho wamwumvise rero
karame karame mbo namwumvise ariko nkunze ko nawe ubu biri mukamubaza neza tudusobanure twese mu buryo ubu n'ubu urumva ko icyo yavuze ngo ngo ni abantu bashyamiranye ngo hanyuma ngo bakabatabaye ngo ni mu nzego z'ibanze ngo birangira ngo barabakubita aha ngaha ntabwo ari uburenganzira bw'umuntu bubangamiwe ahubwo ni imikorere yaba yaragaragaye mibi nimba ari kesite yabayeho y'izo nzego abo ngabo nyine bagombaga kumurenganura bakaba ahubwo baramukubise nk'uko arimo abivuga ariko nk'uko mwari mubivuze hari inzego zitandukanye ubu hano tugira na nimero z'ubuntu bahamagara hari kesi yabayeho ushobora gutabaza polisi ushobora gutabaza ribu ushobora gutabaza mu nzego zo hejuru nimero y'ubuntu z'ubuntu nkeka ko uyu nguyu niba hari kesi yabaye akarengana kandi ntushimye ko yavuze ati ku murenge inzego zirakora neza n'ibiki numva ko ari ikibazo cyabaye cy'imikorere mibi ariko ubutaha azanayabona kese nk'iyo ngiyo ajya anaduhamagara ndaza kubaha nimero zanjye umuntu anabikurikirana amufashe kubikurikirana ariko hagati aha ngaha twavuga ko hari imikorere y'inzego itameze neza hariya ahantu ku kagari aho kugira ngo tubigire rusange cyangwa se ko ari uburenganzira bw'umuntu bwahungabana
iyo nimero se wahise uyimuha
ni zeru karindwi iminani itatu gatatu cumi na kane gatandatu kabiri zeru karindwi iminani itatu gatatu cumi na kane gatandatu kabiri hanyuma ubwo ndibwira yuko ni nimero zitishyura z'izindi nzego zo za leta nka polisi ribe zo zirazwi
nazo zo zirazwa arabizi harimo ijana na cumi na kabiri harimo zose zirahari bitewe na kesi yari izi ihohoterwa n'iyihohoterwa irahari y'ubuntu Ara- arazizi natanazizi naho azanyandikira zazimuha radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku burenganzira bwa muntu mu rwanda kuri telefone dufite habakubaho norbert habakubaho
urabwana tomasi kamirindi uraho urakomeye
eee ni isi myinshi cyane Ye, nuko nanjye biranshimishije kukumva bwira umutumirwa aho uri
eee bwira innocent nawe twamwumvise ku kiganiro cyiza Eh, komera mwateguye komera komera nobere
yego innocent
none se wamubwiye aho uherereye
ubu ngubu ni mu rwanda ni mu murenge wa buyoga akarere ka rulindo yego
Ye- ni ukuvuga ngo rero yose kiriya gitekerezo nyine yafashe cyo kuvuga ku burenganzira bwa muntu mu rwanda njye numva ntaho bihuriye ni- no kuba yarabikoze kuriya buriya na nanjye ndashimangira mu buryo mwahoze muvuga bari kugomba bakabanza baka- bakagirana ibiganiro n'abantu n'abayobozi muri rusange ariko icyo cyo mvuga ni wenda uburenganzira bwa muntu mu rwanda burahari burahari rwose ariko ikindi mpamya nanone gishobora kuba kigora abantu wenda bavuga ati ibintu birabangama ni nk'uko umuntu wawe wenda bashobora kumufunga wajya kumureba wajya kumureba muri sitasiyo afungiyemo bakakubwira ngo ntawe icyo gihe rero umutima urya wa u- umuryango wa muntu bafungiye umu- umuntu ugasanga bimugizeho ingaruka ni iki cyakorwa kugira ngo noneho umuntu were kujya bamubwira ngo uyu muntu ngo ntawe uhari yajya kuri sitasiyo niba bakamubwira ngo ntawe ni iki cyakorwa kugira ngo noneho wa muntu wafungiwe umuntu ajye yoroherezwa kugira ngo a- agumishwe umutima imbere ahantu hamwe
ye wo- wowe hari ibyi- hari ubwo byigeze bikubaho ukajya kubaza hanyuma baka baka bakagutesha umutwe gutyo nimba ariko navuga
Eh, yenda niko wabibara gutyo nyine Mm. hanyuma uwo muntu washakishaga waje kumubona
njyewe ntabwo ari njye namu- namubonye ariko ku giti ku- ku bantu nyine abenshi duhura nyine cyangwa se nshobora kuba mpura nabo akenshi barakubwira ati njye nk'umuntu wanjye wenda baramufungiye kuri sitasiyo iyi n'iyi nagiye baramubura ugahobora mu nzira gutyo gutyo nyine ntihagire ikintu bagufasha Mm.
Mm, ariko uburenganzira bwa muntu mu rwanda bwo burahari guhera cyane cyane hasi mu midugudu mu masibo ntabwo biba bigaragara ye nuko nuko ndagushimiye habakubaho
urakoze cyane tomasi we ye nuko maniraho nawe rero wamwumvise
namwumvise Ah, murakoze cyane nawe buriya kubera ko zijya nimero nabahaye aramutse abonye kesi yaza ya- avuga tukamufasha ariko icyo navugaho ku bijyanye no ku- n'uko umuntu wawe bashobora kumujyana ah, ukagenda ukaba wamubura aho bamufungiye bashobora kumujyana noneho kesi ye bagasanga isho- igomba kujya ku- kuri sitasiyo iyi n'iyi dufate urugero bashobora kujyana umuntu yenda ari polisi y'umurenge hano noneho hagahita haza kuri sitasiyo y'umujyi ikavuga ngo twe dukeneye cyangwa se kuri ku- mu mu iperereza kubera iperereza turi gukora dukeneye ko umuntu tumujyana muri gereza kumufungira aha n'aha hari ushobora kugenda wa muntu ukamubura wabaza abapolisi yenda bari ku burinzi kubera ko bataba bajya- ba- bari mu bafashe icyemezo cyo kwimura wa muntu ugasanga nta makuru baguhaye ibyiza ni uko wagenda ugahita ubaza ribu ushinzwe aho hantu ukamubwira utese umuntu wanjye bafashe avuye aha n'aha ah, yaba afungiye hehe nibyo byaba byiza ariko ubajije umupolisi ushobora kuba ari uwamuzanye uyu munsi wagenda ugasanga si uhari ushobora kuba ari uwakoze uburinzi uyu munsi uza kuza nimugoroba agasanga umuntu adahari nkeka ko icyiza ni ukwegera ziriya nzego ribu hari na ya makuru nabahaye ya polisi za nimero z'ubuntu za polisi nazo zirahari ariko yajyana ategura tukamufasha kubikurikirana murakoze
ijwi rya amerika kuri telefone dufite ntivuguruzwa fiston ntivuguruzwa we nimero ya nimero ye ihise icika niko se maniraho m- m- u rwanda ruritegura amatora mu kwezi gutaha kwa karindwi Mm, nkamwe bo mu miryango ya sosiyete sivile harimo nyine n'iyanyu y'uburenganzira bwa muntu muzajya kuba indorerezi
murakoze cyane ubundi amatora buri gihe mu matora haba hari indorerezi ariko indorerezi ijyayo yabisabye aha rero mu mabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora ah, n'ubundi indorerezi zirateganijwe abantu batangiye no kwa- no kubisaba kuva mu kwezi kwa gatatu kugira ngo bizarangira mu kwezi kwa karindwi mu- mu- mu mabwiriza ahari Ah, nkeka rero ko umuntu wese ukeneye kuba yaba indorerezi ah, arabisaba kandi akazagara akaha- yaba yujuje ibisabwa agahabwa uburenganzira buzamufasha buzamwemerera kuba indorerezi natwe rero tura- umuntu arabitekerezaho ku buryo ah, hari abari muri porosedire zo kubisaba ariko uzabikenera wese azabisaba hanyuma niba yujuje ibisabwa nyine komisiyo y'amatora izabimwemerera Mhm.
numva nta kugira ngo twe- ngo natwe ngo ngo ubu natwe nyine ubwo turi muri porosedere ababishaka nka sosiyete sivile Aba- bamwe baratangiye abandi babishaka bazabi- bazabisaba nta kibazo ye hagati aho ngaho reka noneho tuvuge mwebwe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nanone byigeze gusakuza ko leta ishaka kubigarurira mugakora uko ishaka nta bwisanzure ndetse na riporodoro nimba nibuka neza bishobora kuba ari mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ahari babibavuzeho ngo inzego zari ziriho ngo leta ntiya- byarananditswe ngo leta ntiyazishakaga nuko mu magambo makeya mukorana mute na leta
murakoze cyane Ah, tura- tura- turi sosiyete sivile turi turi abafatanyabikorwa bo leta niyo igena imirongo migari ariko yaba aba sosiyete sivile yaba twebwe nyine b'abaharanizi b'uburenganzira bwa muntu ah, usanga ya mirongo migari kuko hari itegeko nshinga rihari hari amategeko ahari twebwe dufash- dufatanya na leta kugira ngo imirongo migari ya politiki iba ihari ibashe kugerwa ku baturage kandi ishyirwe mu bikorwa nk'uko leta iba yabiteganije twe rero nta ku- rwose ryo kuvuga ngo mu kwaha reka da twebwe niba umuntu ugiye kwaka ibyangombwa bikwemerera gukora icyo gihe hari inzira unyuramo kandi ukanagaragaza imirongo y'ibyo uzakora ugomba gukora ibijyanye n'iyo mirongo wihaye rero uramuka ugiye gukora ibinyuranye n'ibyo wemerewe niho umuntu azakubwira ati ibingibi ntabwo byemerewe ukaba watangira kuvuga uti ntabwo biri kugenda neza ntabwo ntabwo turi gukorana neza ariko igihari rwose uburenganzira burahari buri muryango n'ibyo wiyemeje dufite foramu dufite aho du- platform duhuriramo dufite uko du- du- du- dukora ku ku biba byateganijwe tukajyana raporo mu nteko ishinga amategeko tukaganira nayo ikwakira ibitekerezo byacu yewe reka nkubwe no mu bijyanye ni- ni- ni- n'iterambere ry'akarere usanga hari aho uturere turi gutegura igenamigambi y'imyaka y'igihe kirambye ariko bakanegera sosiyete sivile ngo bazake ibitekerezo bigomba kujya mu igenamigambi kubera ko abo dukorera twese ni abaturage rero nta kwaha turimo ni bya bintu umuntu agenda anenga anenga abantu utahari nyine aranenga uriya kugira ngo ijwi avugiye hanze ryumvikane yuko mu rwanda nta kibono nta kintu gihari kuko buriya gihari ikintu nabonye yenda kamirindi yenda Mhm, kuri ibi bintu byo kugaragaza nabonye mu busesenguzi nakoze mhm.
harimo na ziriya na biriya bya raporo nabonye n'amakuru atangwa njye nabonyemo ibintu bitatu icya mbere ni uko nabonye ko umuntu uvuga imikorere mibi ya leta akanavuga ko i- i- ibangamiye ibi n'ibi ni icya mbere ni ukujijisha abagira ngo bajijishe kugira ngo niramuka na ba bandi bavuga na bamwe bavuga ngo batorotse na bamwe bagize gute ntabamo gukurikirana icyo gihe nawe bafata bigaragara yuko yaba yarashimuswe n'inzego z'umutekano kuko yakoze ibitagom- ibyo atagomba gukora icya mbere ni ukujijisha mbere icya kabiri nabonye ngewe ni ukugira ngo umuntu yigarurire imiryango y'aba- ya- y'abari kumwumva niba uvuze uti kamirindi yahuye n'ibibazo ibi n'ibi icyo gihe imiryango ye i- we nzi impamvu kamirindi adahari ko nandi kujijisha noneho abantu be umugore we abana n'imiryango myigarurire yumve ko ari njye ugomba kuyivuga icya gatatu nabonye ni ukugaragaza ko ko mu rwanda nta mutekano uhari noneho usange nyine usanga amahanga abone ko mu rwanda nta mutekano inzego z'iperereza zibone ko ko babone ko zidakora ndetse n'izo nyungu eshatu nabonye ku muntu wese wa- u- ugira icyo agenda asebya muri rusange numva rero nari mvuze ngo reka bivugeho ni ku nyungu z'umuntu ze ku giti cyiwe ariko navuga nashyize muri ibyo bintu bitatu mbona yaba biri inyuma y'ibyo arimo akora murakoze ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uburenganzira mu rwanda buteye bute nibyo tuganiraho na maniraho innocent hanyuma kuri telefone dufite ngoma ituje nepo ngoma ituje
yego yego urahura akomeye
yego ndaho ndakomeye uherereye hehe
Ah, gutya ndi mu rwanda ndi mu karere ka rusizi
mu burese- mu burengerazuba ni mu burengerazuba ye yego ni uko gusha ku ngingo
nkurikije icyegeranyo mwa- cya leta zunze ubumwe za amerika bavuze ariko niyo nkurikije nk'umuntu uba mu rwanda yewe mbona rwose ibyo bintu ari ibinyoma gusa gusa wenda hari igihe umuntu ashobora Hmm?
ye komeza ndakumva Njye ntabwo nemeranywa n'abo bantu yewe ntabwo nemeranywa n'abo bantu yewe mbona ibyo bintu ari ukubeshya gusa kuko urebye nkatwe turi hano mu rwanda mbona uburenganzira bw'umuntu buru- burubahirizwa mbona nta kibazo kirimo wenda sinzi icyo bagenderaho bafata icyemezo nk'icyo ngicyo bashyira u rwanda ku rutonde nk'urwo ngurwo
ye ndumva twabivuzeho ko biri mu masezerano ahubwo nyine uko raporo zikorwa ibyo ngibyo ni ibindi bindi nabyo twabivuzeho maze rero ngoma ituje ndagushimiye
usaba mwakoze cyane maniraho ahubwo hari akantu nagira ngo ngewe ku giti cyanjye nigarukireho hari abanywanyi b'ijwi rya amerika nyine bavuga bati yego usibye uko bisobanuye ibya polisi ifata umuntu nuko abe bakajya kumushaka bakamubura wabisobanuye ariko akabazo ni aka ngaka polisi ntabwo ifite inshingano zo gushakisha umuryango w'ufashwe kugira ngo uwo muryango utagira impungenge bakawumenyesha cyane cyane nk'uku nguku itera- i- i- iterambere nyine ndavuga telefone zirogeye na za watsapu byose birogeye ntabwo kuki polisi ifata umuntu nti- ntibwire umuryango umuryango ukaguma mu gihu uga- ugahungabana ibyo ngibyo mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu mwumva hari icyo mwabikoraho
Ah, mbo murakoze cyane Ah, ahangaha twe nk'imiryango nk'abaharanira uburenganzira bwa muntu iyo kesi iyo tuyimenye turayikurikirana ariko n'igihari ni uko n'abantu iyo bagiye gukurikirana abo bazi ko umuntu wabo yafashwe bakajya gukurikirana kuri polisi polisi cyangwa rib babafasha gukurikirana bakamenya amakuru y'uwo muntu wabo aho aho yaba aherereye hari n'abo usanga badafunze rega kamirindi ugasanga ye nabyo umuntu babisobanuye yatorotse njye ndavuga gusa abo Eh, polisi anyura mu ifashe nzira-
hanyuma nti mu nzira zitemewe
wa polisi burya ntabwo polisi i- i- inyura mu nzira zitemewe polisi ifite ububasha n'uburenganzira ijana ku ijana njyewe nkurikije uko amategeko nyumva ifite ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana umuntu ikamu- nyine yimukekaho ikintu ni uko ikamufata igihe icyo ari cyo Mm.
cyose aho ariho hose kuri teritwari mbese ku butaka bw'igihugu ahubwo ako kantu kuki polisi bi- i- i- itabwira umuryango umuryango ukaguma mu gihirahiro
mbo kereka habonetsemo nka kese izi zabonetse ariko niba ari kese kuvuga ngo umuntu bamufashe hari igihe baba bari mu iperereza ariko bakavuga ati turamufite niyo mpamvu umuvugizi wa polisi kenshi iyo havuze ati umuntu wacu umuntu agatanga ikirego ati umuntu wacu yarabuze uwo muntu baramusubiza iyo batamu- ba- ari uwo badashubije yatuzanira kese tuka- tukabasha kuzikurikirana mu yandi Ariko nk'izo nari magambo navuzeho zo- mu yandi magambo ntabwo ari polisi igomba gufata iya mbere nk'inshingano kugira ngo ibibwire umuryango iti umuntu twamufashe turi mu iperereza hari ibyo tumukekaho igihe tugikora nketi ntabwo twabivuga ariko umuntu wanyu twamufashe ibyo ntabwo ari ntabwo ari- si inshingano ubundi muri muri make muri Mm.
make hano mu rwanda ribu ribu niyo niyo igira uburenganzira bwo gufata umuntu ni ukuvuga ngo nubwo polisi yajya kuzana umuntu imuzana ifite icyemezo cya ribu cyo gufata uwo muntu kandi iyo bamufashe baba bamumenyesha ibyo aregwa icyo gihe ni ukuvuga ngo wa muturage akimara kumva ko abantu wa muntu we yafashwe yakagiye kureba ripe wo kuri ya sitasiyo akamubwira ati umuntu wawe turamufite dore dosiye yimeze guya turi kuyikurikirana cyangwa se yenda kubera ibyaha akurikiranyweho twamuvanye hano twagiye kumufungira aha n'aha
Mm.
rero hari igihe usanga byitirirwa polisi nyine Mhm.
tuvuze ko nibyo navuze kare abantu baje gufata umuntu mu rugo ni abapolisi baje kumufata ariko baje ku mabwiriza ya ribu Mhm.
noneho bamara kumugeza hariya wowe bakamushyikiriza ribu umuturage rero yabona wa mupolisi ati se wa muntu wanjye mwafashe ari hehe yenda akaba yashiduka yaramusize kuri sitasiyo iyi n'iyi nyamara bitewe n'ibyaha ari gukurikiranwa ribu yaramaze kumutaransifera ahandi Mm.
ugasanga ugiye kubaza wa mupolisi wishyikiraho abangaba nyine ba- bakora akazi kagize ariko umuyobozi wabo nyirizina niwe ufite amakuru we na ribu Ye.
wumva ibyiza abantu baba Maniraho.
bakunguka, umuntu akareka ye maniraho innocent nagira ngo ugushimire byimazeyo nibutse yuko uri visi perezida wa karado ukaba na visi perezida wa riprodo uri impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani ndagushimiye cyane